ni radiyo y'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamaranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwibe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkunikije murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi y'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse frederike mwaramutse abaduteze amatwi turayahera muyavugwa ku mugabane wa afurika perezida wa afurika yefusirire ramafoza ejo kuwa mbere yaratangaje ko igihugu kiri mu bihe by'ibyago byatewe n'imyuzure y'imvura yateye mu buseruko bw'icyo gihugu aragabisha ko kongera kubaka ibyasambuwe bizotwara igihe kitari gito perezida ramafuza avuga ko igihugu kiri mu bihe bisaba ibikorwa byinshi kuko ubuzima amagara hamwe no kubaho neza kw'ibihumbi by'abanyagihugu bikiri mu kaga ikivuko cya durban ni kimwe mu bivuko bicamwo ibidandazwa byinshi ku mugabane wa afurika kandi gifitiye akamaro kanini icyo gihugu cyarononekaye cyane bishemeye abantu hafi amajana ane na mirongo ine na batatu barahasize ubuzima abandi mirongo ine n'umunani baburirwa irengero mu micungararo y'igisagara ca Durban mu gatondo kejo kuwa mbere igisirikare cavuze ko abaco ibihumbi icumi barungitswe gufasha kugarukana umuyaga nkuba hamwe n'amazi ndetse no kurondera abatarabonerwa irengero perezida Ramaphosa avuga ko abantu ibihumbi mirongo ine batagira aho bakika umusaya amashuri arenga amajana atandatu hamwe n'amavuriro mirongo itandatu n'atandatu byononekaye cyane leta yatangaje ko igiye gutanga imiliyoni mirongo itandatu n'umunani z'amadolari yihuta azofasha abakozwe ko n'ivyo byago hanze y'umugabane wa afurika n'intambara ibandanye ivugwa muri ukraine igihugu cya ukraine cyatangaje ko uburusiya bwatanguye ibitero bigamije kwifatira ubuseruko bwa Ukraine mu gihe misile y'Uburusiya yatewe ejo ku wa mbere mu gisagara ca Lviv mu burengero yishe abantu bashika indwi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atagukekeranya abasirikare b'Uburusiya batanguye kurwana ngo bafate Donbas, urugamba bamaze igihe bitegurira. yavuze ko igitigiri kinini cy'abasirikare b'urusiya bagiye kuri urwo rugamba intambara ya dombase intara ya dombase irimwo luhansk hamwe na donetsk intara zibiri zisa n'izigenzurwa n'abiyonkoye kuri ukraine ariko bashyigikiwe n'igihugu cy'uburusiya harimo kandi igice cy'igisagara cya mariupol mu bumanuko gufata aka karere rero bikazokorohera uburusiya kugenzura ikirere cy'ubutaka kija mu izinga rya Crimea bwigaruriye mu bihumbi bibiri na cumi na kane kuri iyi ntambara nyine umukuru w'igisata kijejwe imfashanyo muri ONU Martin Griffiths yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko azobonana na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan muri Turukiya muri iyi ndwi akazuba agiye gusaba ko haba umugwi w'ibihugu uzovuganirwamwo ukazoba urimwo Ukraine hamwe n'Uburusiya. Griffiths yabwiye abamenyeshamakuru i New York hano muri Amerika ko uwo mugwi uzoza uratumwa ko na ONU kugira haganirwe ibibazo bijanye n'imfashanyo ku banyagihugu. Ibibazo bishobora kuzobamwo gucungera no ko amasezerano yo guhagarika intambara mu gihe azosinywa azokubahirizwa guca umuhora w'imfashanyo canke ibindi bibazo hagati y'impande zirwana. Griffiths ariko ntiyavuze igihe azobonanira na perezida Erdogan ariko yavuze ko ategekanya gushika muri Turukiya ku munsi wa gatatu akazovayo ejo ku munsi wa kane ayavugwa hanze y'umugabane wa afurika kandi ni muri yemen ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko abaroberi b'abahuti muri icyo gihugu bemeye gukura abana b'abasirikare mu bagwanyi babo abahuti basinye icyo bise icyo oni yise umugambi wo kurangiza no gukinga kwinjiza mu bagwanyi abana mu ntambara no guhagarika ibitero ku mashuri hamwe no ku mavuriro umuvugizi wa onu yavuze ko abaroberi biyemeje gutororokanya abana bari mu nteko zabo no kubarekura mu mezi atarenze atandatu abahuti bavuga ko aya masezerano ari umugambi wo gukingira abana bato nayo oni ikavuga ko leta ya yemene yo iza yaremeye yemewe n'amakungu iza yaremeye ko gusinya aya masezerano kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane abana baharugwa mu bihumbi nibo bamaze imyaka indwi barwana intambara ku mpande zibiri zihanganye muri icyo gihugu cya yemeni akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano nako karakoranye karakorana kuri uyu munsi wa kabiri kihweze ku bwicanyi bubera mu kibanza gitagatifu i yeruzalemu ahakomerekeye abantu ijana na mirongo irindwi mu mpera z'indwi irangiye amakuru ava mu badiporomate bo muri oni bavuze ko iyi nama yatumwe ko n'ubushinwa ubufaransa emira z'abarabu zunze ubumwe norvege hamwe na irelande ni inama ibera mu mwiherero kandi tumwe ko inyuma y'imvururu zabereye ku, ku, ku mbuga y'umusigiti wa al aksa ni muri yeruzalemu aha hantu haza ku mwanya wa gatatu mu hantu hatagatifu mu bayisilamu hakaza ku mwanya wa mbere ku bayahudi
arakoze mugenzi wacu aloyizi bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino ahejeje kudushikiriza mu burundi ubukene bw'ibitoro bwibonekeza mu ntara ya rumonge bushobora gutuma amavuta amafi n'indagara bishobora kugabanuka canke bikabura rwose ku masoko ikintu dusabye leta twege abanyagihugu barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya duwani muri oberi kugira kitoro kiboneke abakomeretsa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereze uyu ni umunyagihugu mu ntara ya rumonge mu burundi havuga ku ngaruka z'ibura ry'igitoro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umusirikare yishe arashe abantu indwi muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu yo mu bumanuko naho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika ubu naho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umusirikare agwanira uh, mu mazi ahitwa kazimiya muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo yishe arashe abanyagihugu indwi akomeretsa abandi benshi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedast ngabo ndagijimana ari ibuvira amakuru ijwi rya amerika rikesha umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri segiteri operasiyoneri sokolade liyetena mark elongo yavuze yuko umusirikare w'ingabo za kongo zigwanira mu mazi muri inite ya fiziye mare yisharasha abaturage bari mu bwato bwari buvuye ku kivuko cya kazimiya ho muri gurupoma y'abashikalango muri teritwari ya fizi yagize ati Je vous confirme l'information, un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo.
Ndabahamiriza inkuru ko umusirikare wa FARDC ugwanira mu mazi kuri uyu wa mbere tariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibibiri na mirongo ibiri na kabiri ahagana saa saba kubw'impamvu ze bwite zitajyanye n'igisirikare yarashe abantu aya makuru y'impfu z'aba baturage yemezwa n'umuyobozi wa sosiyete sivire muri kazimiya bwana ndume ibrahimu aho yabwijwe ijya amerika ko ari abantu barindwi bapfuye abandi cumi na babiri barakomereka ndume ibrahimu avuga yuko muri abo bantu bishwe n'uwo musirikare barimo abagore bane n'abagabo batatu ndetse muri abo cumi na babiri bakomeretse barimo abagore batandatu bari kuvurirwa ku bitaro bya kazimiya umuyobozi wa lokarite ya kazimiya bwana ekeli mangala yavuze yuko abo baturage barashwe bari mu bwato bwari buvuye kazimiya bugiye ahitwa mayungu bishwe n'umusirikare wari wasinze yagize ati walikuwa ndani ya boti wakisafiri kwenda sehemu za kule juu mayungu.
uyu musirikare yari mu bwato bwitwa cyaramwana bari kumwe n'abandi bagenzi bagiye mayungu atangira kurasa abantu abantu batangira gupfa hapfuye barindwi hakomereka cumi n'umwe kugeza kuri cumi na batatu tayari kumeshafika vifo karibu vya watu saba na majeraha manake wa polisi karibu kumi na moja kumi na tatu hivi mu itangazo umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere yasohoye yamaganye ubwicanyi umusirikare yakoreye abo baturage ahamya yuko n'abaturage nabo baje kwihorera bica umusirikare si muri fizi honyine havugwa umusirikare wa leta wishe abaturage no muri buniya mu ntara y'ituri mu mpera z'icyumweru dushoje umusirikare wa fardc yishe arashe abantu umunani barimo abasivile batanu n'abasirikare batatu Vedasen Ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'igihugu buriko buratuma abafise amahinguriro mato mato y'amamesa eka n'abafise amato y'uburovyi ya rumonge bavuga ko bashobora guhagarika imirimo umwanya n'umwanya biturutse ku ibura ry'isho gitoro inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifatanyije n'abanywanyi bayo mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda arayidushikiriza
aho ni hamwe ahari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu kigazi bagenzi bacu bashoboye kugendera ni ku ruzi dama ku mutumba nkayamba uvuye mu gisagara cya rumonge werekeza i bujumbura ayo mahinguriro akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe c'ibura ry'igitoro kuri ayo mengero uko ari atatu abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cyane muri kino gihe bemeza ko ibikorwa bisa n'ibyahagaze kubera ibura ry'icyo gitoro ibikorwa ntibishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitaba bikwiye nk'uko bikenewe twogero nka tugikuraho yuko tasitasiyo usanga ziri ko zitanga igitoro naho wogenda urondeye kajya kamagenda ukaronka ku buzimbe ugacuronka dukeyi naho nyene abakiriya kugira ngo urabe ko wobungabunga abakiriya abantu bagenda twemera gukorera mu buhombe twebwe tubona yuko atagenda neza kumva y'igitoro kubera nk'ubu turashobora guhagarara nk'umunsi wose
nk'uko babandanya babivuga inkurikizi ni uko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose ibyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cyane agakena rwose ku isoko ubuhoho bizohava byonyuka kuko hari n'aho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro umwimbu w'amamesa uzose ugabanuka cyangwa umwimbu w'imise nawo nyine ugabanuka turashobora kubiga tutariye turashobora kubura nk'ubusa tukirirwa tutariye kumva y'icyo gitoro abo bantu biyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo cy'igitoro gitorerwa umuti ikintu dusabye leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cyihuta barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya duwani muri oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza nibovuga mpaka umuntu atware ujya mu duga munini naho iyo bafise ibido zitanu zitandatu kimaze gukena urumva nta kundi nabo nyene babyoroshe mu mipaka baborohereze kugira ngo kitoro cinjire naco akazi kabandanye k'imisi yose intara ya rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri ijana na mirongo ibiri n'atatu mu gihe cyose naho hakaba haharugwa ayagera kuri majana ane na mirongo ine n'ane ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo ohp kijejwe guteza imbere igitegwa c'ikigazi ico kibazo c'ibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi bamwe mu barovyi bo ku mweha w'uburovyi wa rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi iryo kera ry'igitoro ngo ririko riribonekeza cyane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro mirongo itandatu z'igitoro ariko buronswa iritiro ziri hagati ya cumi na mirongo ibiri gusa mwaje mfise ubwato ngaha umpa iritiro cumi n'iritiro mirongo ibiri zishobora kwinjira mu mazi ntikinkwiye kubera ugenda kurondera imboga ahantu tofauti iyo tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba kuko imboga hari igihe bisaba yuko tuzikura kure kandi imashini zacu zinywa amavuta menshi hama na babandi bamwe baje kuyironka hariya bamwe bayivoma mu ijoro baca bayidandaza ku giciro bigombeye muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvo z'igitoro abo barovyi bakababazwa n'uko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'ibujumbura abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo ivyo bikaza bisongera isibe kiguzi bujumbura kizanye mu muduga nawe hejuru y'icakazi uza wumva abapolisi nabo mwibarabara ngo igitoro ngo nica magendo bakagifata sezi igitoro kiguri ku bujumbura kaza mu rumonge iyo ni magendo canke n'umuntu abaranguye hejuru aje kugira akazi kiwe kwanza abaguze hejuru aje gukora akazi kiwe k'ikirobe abo barovyi bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya rumonge icyiyumviro cyashyigikiwe na buramatari w'intara ya rumonge konsorateri n'itunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro mirongo itatu murazi yuko abarobyi baratubeshaho mu kuja kuroba hanyuma bakaturonsa amafi ni vyiza yuko boraba bakabongera agatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera izo fi kubera ko kenshi usanga atari hagufi cane amaritiro cumi ni make nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha agatoro gakwiye iyo kabonetse kuko turabona neza yuko bigoye ariko vyose ni ugusaba imigwi yose kwihangana kubera ko ni ikibazo c'isi yose buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ivyangombwa vyatanzwe n'intara maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu mwomenya ko amato yose ari ku myeha ya rumonge arenga amajana indwi nayo mu kiyaga ca tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika ibihumbi bitatu sentare nkuru iburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'iby'iterabwoba yatanguye kumva abatangabuhamya mu rubanza rwa bwana wanceslas twagirayezu byatumye sentare yimukira muri gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha umunsi wa mbere harumviswe abatangabuhamya bamwagiriza eric bagira ubusa yamanutse ku gisenyi aduteguriye inkuru
urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kuva i nyanza mu majyepfo y'u rwanda rukimukira ku gisenyi ruri kwifashisha icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa rubavu umutangabuhamya bwana nsengiyumva kanyabishoro niwe wabimburiye abandi mu bashinja bwana wensisirasi twagirageze ibyaha bya jenoside yabwiye urukiko ko nawe afungiwe ibyaha bya jenoside ku gihano cy'imyaka cumi n'icyenda muri gereza nsengiyumva yashinje twagerageze ibyaha avuga ko bakoranye ahazwi nko kuri bariyeri yo kwa gacamena yavuze ko twagiragezu yaharasiye abatutsi akabajugunya munsi ya bariyeri uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko yibuka amazina y'uregwa iby'amasura n'indeshyo atabyibuka bitewe n'igihe gishize kugira ngo amumenye twagira Twagirayezu yamufashije yiyambura agapfukamunwa n'amadarubindi arangije ahaguruka yemye amwenyura gake yemeje ko Twagirayezu yari umwarimu ndetse n'umugore we ahawe ijambo Twagirayezu yemeje ko mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane atari yakarongoye umutangabuhamya bamuhasi ibibazo bigamije kumenya uburyo yamenye Twagirayezu nk'umwarimu yasubije ko mu gihe cyabo abantu bose babonaga batwaye ibitabo biyumvishaga ko ari abarimu yamushinje ko yamubonaga muri za mitingi atanga amakarita y'abayoboke b'ishyaka rya MRND mu cyahoze ari komine mutura uyu mutangabuhamya wafashwe ku ruhande rw'uregwa nk'uhuzagurika mu buhamya bwe ntiyabashije kugaragaza mu buryo budasubirwaho uburyo mbere atari yaravuze ku ruhare rwa twagiragezu ku bwicanyi bwabereye mudende akabivuga mu rukiko yasobanuye ko yabyibutse nyuma ari ku rundi ruhande rwo rugakomeza kwibaza uburyo avuga ko ariho haguye abatutsi benshi ku batangabuhamya batambutse imbere y'urukiko twagirayezu yakunze kurangwa no kubatega amatwi akamwenyura akazunguza umutwe ubundi akitangira itama aho yabaga yicaye undi mutangabuhamya wiyemerera ko yari umwicanyi ruharwa ni bwana Etienne Gasenge uyu waranzwe no guterana amagambo ya hato na hato n'uruhande rw'uregwa yakunze kuvuga amagambo agaragariza urukiko ko aziranye na Twagirayezu yikomye Twagirayezu ko ashaka kumwirengagiza kandi barabaga bari kumwe mu bitero byahitanye abatutsi ku Gisenyi Gasenge yasabye imbabazi kubyo avuga yakoze agashaka no gushishikariza uregwa kwemera ibyaha akabisabira imbabazi abatangabuhamya bashinja bakunze guhuriza ku bwicanyi bwabaye ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane itariki uregwa avuga ko yari mu gihugu gituranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gasenge yagize ati ko yari ari kuri bariyeri niba atari umwicanyi yahakoraga iki ati ndeba unyitegereze neza kuko nari interahamwe nagendaga ntambitse ibirenge kuko nararwaye imvunja n'imvugo yakuriye amarangamutima ku bumvaga urubanza bamwe bagasekera mu majwi yo hasi gasenge wafunzwe imyaka cumi n'itanu ku byaha bya jenoside yavuze ko mu gihe cyo gutanga ubuhamya ari mu bagishwaga inama kuko yari umwicanyi ruharwa yavuze ko umuntu inzego z'ubutabera zabaga zidafiteho amakuru ahagije zamubazaga yasanga amuzi mu bicanyi akamushyirisha ku rutonde rw'abagomba gukurikiranwa cyangwa akamukuzaho gasenge yavuze ko umuryango wa twagira yezu wamusabye kumukuza ku rutonde rw'abicanyi bahigwa bukware n'ubutabera bw'u rwanda yagaragarije urukiko ifoto avuga ko yayihawe n'umuryango w'uregwa kugira ngo azamukuze ku rutonde amuzi iyo foto yakuruye impaka mu rukiko twagira yezu yavuze ko atumva ukuntu umushinja ahagarara akemeza ko yashyirishaga abantu ku ntonde z'abagomba gukurikiranwa n'abatagomba gukurikiranwa yagize impungenge z'uburyo iyo foto yageze mu maboko ya gasenge umucamanza yahumurije impande zombi avuga ko ifoto itafatwa nk'ikimenyetso simusiga kuko yaboneka mu buryo ubwo aribwo bwose na cyane bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze twagira yezu yakunze kubwira abamushinja ko asanga ntaho baziranye bamwe akababwira ko bamushinja ibyaha bagizemo uruhare mu magambo yati ikibabaje muravuga ko munzi mu bwicanyi mwakoze imana irahari izabibabaze icyo bahurijeho cyane n'imbunda bavuga ko uregwa yayirashishaga abatutsi mu bitero iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kabiri eh bagira ubusa ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda
urande barara igira hirya ariko mada hirwa kwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekasa ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shoferi twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ibitero by'igihugu cy'uburusiya ku gihugu cya ukraine bimaze hafi amezi abiri ibisasu vya misiri bimaze guhitana abasivile benshi abahinga mu by'amategeko batanguye kuvyita ibyaha byo mu ntambara ariko ubutungane bushobora kuzoteba kubiburanya mugenzi wacu thomas kamerindi aratubwira uko ico kibazo cifashe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden avuga ko umukuru w'igihugu cy'uburusiya vladimir putin arimo akora kandi akoresha ingabo ze ibyaha by'intambara muri ukraine ariko si we wenyine ubivuga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri ukraine n'indi mpuzamahanga nka human rights watch na amnesty international nabo barabyemeza ubufaransa bwo bwohereje ndetse abagenzacyaha muri ukraine umuryango w'ubumwe bw'uburayi umuryango w'abibumbye umunyamabanga mukuru wa otan n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine n'ibindi bihugu birenga icumi nabo basabye CPI urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho kugira icyo rukora mu kwezi gushize umushinjacyaha mukuru warwo Karim Khan yagiye muri Ukraine kureba uko bimeze maze aravuga ati tugomba kumenya ibyabaye n'ukuri kwabyo noneho tukazabishyikiriza abacamanza mu byaha by'intambara abahanga mu by'amategeko bavuga harimo kurasa ibitaro amashuri abasivili baba bahunga intambara iyicarubozo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara n'ibyaha byo gusagarira ikindi gihugu uburusiya bwo buhakana ibyo babukekaho nubwo gukusanya ibimenyetso byatangiye ariko abahanga mu by'amategeko bavuga nanone ko kugeza abakekwa imbere y'ubutabera bizafata imyaka kugira ngo imanza zibeho nk'uko tubisoma mu kinyamakuru the new york times kimwe mu bikomeye byo muri leta zunze ubumwe za amerika ingorane ya mbere ni ukwemeza ko koko hariho ibyaha by'intambara urugero nko kurasa ibitaro buri wese ashobora kuvuga ngo ni icyaha cy'intambara ariko uwarashe we ashobora kubihakana akavuga ko yaharashe by'impanuka ni ukuvuga ko yaharashe atabigambiriye cyangwa se nanone akavuga ati naharaje kubera ko umwanzi turwana yahahishe intwaro cyangwa kubera ko abasirikare b'umwanzi bahakorera urundi rugero ni nk'urw'icyaha cyo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara kucyemeza biragorana cyane kubera ko ababikorewe akenshi badatinyuka kubivuga ababihaniwe kugeza ubu kandi mu nkiko nk'urwo loni yari yarashyiriyeho u rwanda ni mbarwa cyane ingorane ya kabiri ni ukumenya urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha tuvuge nka CPI urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho ifite ububasha bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bihugu byasinye amasezerano y'i Roma ayishyiraho Ukraine ntiyirimo ariko yayihaye uburenganzira bwo gukora nketi uburusiya nabwo ntibuyirimo kugira ngo CPI ikurikirane ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'abarusiya leta yabo igomba kubyemera abahanga mu by'amategeko bagasanga ibi bidashoboka na gato ku rundi ruhande kugira ngo sepeyi iburanishe umuntu agomba kuba ahari imufite mu maboko yayo aba bahanga bavuga ko uburusiya budashobora na gato kuyoherereza umuturage wabwo sepeyi yaba ishakisha icyaba gisigaye nk'uko abahanga mu by'amategeko babivuga ibihugu bifite amategeko ahana ibyaha by'intambara hatitaweho aho byakorewe bishobora kuburanisha abarusiya cyangwa se abanyayukrene twavuga nk'ubudage nk'uko porofeseri karsten starn umwarimu w'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha muri kaminuza ya leiden mu buholandi no muri kaminuza queens muri irland ya ruguru yabibwiye ijwi ry'amerika ubudage bwatanze urugero buburanisha ibyaha by'intambara byakorewe muri siriya urundi rugero ni nk'ubufaransa cyangwa ububirigi nabyo byaburanishije ibyaha by'intambara na jenoside byakorewe mu rwanda uretse ibyo abahanga mu by'amategeko bavuga ko umuryango w'abibumbye ushobora gushyiraho urukiko rwihariye rwa ukraine nk'izo wari warashyiriyeho u rwanda n'icyahoze ari yugoslavia ariko nabwo bagasanga bishobora gufata imyaka n'imyaka kugira ngo bene urwo rukiko rutangire akazi karwo banzura ariko bavuga ko uko byagenda kose ubutabera buzashyira bukore akazi kabwo buburanishe ibyaha by'intambara ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse ahari na jenoside byaba birimo bikorerwa muri iyi ntambara uburusiya bwagabye kuri ukraine
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ahantu nawe duharanira ibiganiro byacu n'amakuru twabateguriye turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhare mu itegurwa ry'amakuru turashimiye kandi na nadia taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza mwakoze
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Sauti ya wanyonge. Tusikilize sauti ya Amerika. Sauti ya waraia. Ielewe, vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo, vipindi vya furaha, amani, umoja na